iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i burundi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ubagezaho ikiganiro muri isanga cya none ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka oriyani itanga ishaka abanze atugezeho amakuru y'ingenzi avugwa mu burundi muri aka kanya urakoze cyane Rwema ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi akanama k'umuryango w'ubumwe bwa buraya ku bibazo by'uburundi karangije amanama na leta y'uburundi ajyanye n'ingingo yako ya mirongo icyenda na gatandatu y'amasezerano y'ikotonu ako kanama kamenyesha ko katashimishijwe n'ibyo leta y'uburundi yashikirije ku bijyanye n'ibyo yokora mu gukemura ibibazo biri mu gihugu ako kanama kamenyesha ko umuryango w'ubumwe bwa buraya wahagaritse imfashanyo uha leta y'uburundi harimo amafaranga waha leta mu bikorwa vya misi yose mu mwaka ariko uwo muryango utangaza ko ugiye kubandanya kurungikira imfashanyo zija ku banyagihugu n'imfashanyo y'ibintu watanga mu gufashisha abanyagihugu mu buzima bwa misi yose mu ngingo zafashwe n'ako kanama kashikirije ibintu bikuru bikuru gasaba leta y'u Burundi kugira imigenderanire itagira gahunzi isubire Frederica Mogherini umunyamabanga mukuru w'akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya kajejwe imigenderanire n'amakungu n'ibibazo by'umutekano yavuze ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya rihangayikishijwe cyane n'ibibera mu burundi naho hamaze iminsi hasa n'ahabonetse agahengwe akavuga ati ingingo twafashe uyu munsi zerekana neza yuko kugira hasubire kuba imigenderanire itagira gahunzi hari urutonde rw'ibintu bikomeye bikwiye gukorwa ati ibyo dusaba birashoboka kurangurwa habaye ubugombe n'ishaka ati ibyo dusaba bishingiye ku ngingo zavuye mu byasabwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko bwa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu onu kandi bigashigikirwa n'abakuru b'ibihugu batanu ba afurika barungitswe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu burundi ahandi naho umushikiranganji w'ubutungane mu burundi aragabisha abacamanza barya ibiturire ko bagiye guhanwa kandi ko uzofatwa yatse igiturire azokurwa mu kazi ibindi kuri iyi nkuru tubishikirizwe na mugenzi wacu eloge wuri kaneza umushikiranganje Melohantine Kanyana amenyesha kwa mezi atandatu aheza aramutswa ubushikiranganje bw'ubutungane yiboneye yongera arumva abacamanza barya ibiturire kubwiwe ngo igiturire sagaseseshwa rumuri mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje atwara umushikiranganje Kanyana yabwiye amenyesha makuru bimwe mu bisata n'imanza biri mu ibiturire kurusha ibindi mu masentare y'intango aho twashoboye kubona ko urubanza rushobora gucibwa ugasanga bamwe bagiye kurushikiriza aho gushikiriza ingingo ya sentare bo bagiye gushikiriza ibyo biyumviriye maze abanyagihugu bashika ku rubuga bagashwana twarabonye aho abacamanza bubahuka umuntu yafatanywe ibigwanisho akanavyiyemerera bakamweza ku mugaragaro no ngaha mu bushikiranganji ubugenduzi twabona amadosiye aho umuntu yubahuka agatanga iciyumviro agashikiriza umushikiranganji ati sambura uru rubanza rusubirwamo bushasha kuko yari y'igiturire ukabona yuko iyo ngingo atayifatiye nko muri sentare ijeje kurwanya ibiturire twihweje amadosiye yinjirayo tukabona amafaranga abantu baba bagirizwa mu nyuma sentare imaze guca urubanza amafaranga leta ishobora gukurayo tugasanga ni make cyane rwose ugaca ubona neza yuko hariho ibintu byabaye hagati y'igihe uyu muntu afatwa n'igihe urubanza ruciriwe
barakoze cyane mugenzi wacu eroge wiri kaneza iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu buryo burambuye mu kanya kari imbere ahandi naho mu ntara ya rutana haragaragaye ko ikibazo cy'ibizamini by'abanyeshuri byibwe mugenzi wacu fidelite ishatse aratubwira ibindi kuri iyi nkuru fidelite turi kumwe
Ego turi Oriane.
Ego Fidelite sendika y'abigisha mu ntara ya Rutana isaba ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara kugira amatohoza. Hari abo bikeka kuba barivye ivyo bizamini vyagenze gute?
Ivyo bibazo hari habikekwa yuko ari bo babitanze ni ukuvuga yuko ari abigisha basanzwe batanga bya vyigwa vyitwa amakuru d'histoire ni ukuvuga ko bamenyereza abana rero ngo abo bigisha boba baratanze ivyo bibazo babitanga nk'imyimenyerezo ku banyeshuri basanzwe bigisha abanyeshuri bose babiha bagenzi babo gutyo rero bigatera ibibazo bikwiragira hose muri zone ya rutana ego none sendika hari icyo irashikiriza ubutungane ku bijyanye n'abo bigisha bakekwa cyangwa hari kirakogwa kugira ngo abakekwa bashikirizwe ubutungane
ubwo twavuganye n'umuyobozi w'indero mu ntara ya rutana yatubwiye yuko amatohoza ariko arakorwa kandi ko abigisha bizoboneka yuko bari inyuma y'ubwo busuma ko bazaheza bagahanwa rimwe ry'akarorero urakoze cyane fidelite yishatse zo kudushikiriza iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro murisanga muri studio ya karindwi hano i washington muri kumwe nanjye edi rwema umuryango w'uburayi bwunze ubumwe umaze gutangaza ko uhagaritse inkunga zawo zose wahaga uburundi zinyuze muri guverinoma ariko ukavuga ko uzakomeza gutanga imfashanyo zigenewe abaturage zinyuze mu miryango idaharanira inyungu uwo muryango uvuga ko kuri uyu wa mbere aribwo wasoje ibiganiro byawo n'igihugu cy'u Burundi ku iyubahiriza ry'ingingo ya mirongo icyenda na gatandatu y'amasezerano ya kotonu muri ibyo biganiro uburayi bwasabaga uburundi kwisubiraho mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu demokarasi no kubaha amahame ya leta igendera ku mategeko byose bikaba bifite inkomoko mu midugararo ya politiki n'ubwicanyi byugarije uburundi muri iki gihe atangaza icyemezo cyo guhagarika inkunga y'uburayi bunyuza muri guverinoma y'u Burundi federica mogaherin ushinzwe ububanyi n'amahanga yavuze ko uburayi bugihangayikishijwe n'ibibera mu burundi nubwo hamaze iminsi hagaragara agahenge Mogherini yavuze ko kugira ngo icyo cyemezo cyafashwe gihindurwe bizasaba uburundi gufata ibyemezo bifatika bigamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu amasezerano ya kotonu yashyizweho umukono ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri ikotonu muri bene agomba kumara imyaka makumyabiri avugurwa avugurwa buri myaka itanu ahuza umuryango w'uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu mirongo irindwi n'icyenda bya afurika carayibe na pacifique kugira ngo dusobanukirwe neza iby'iki cyemezo cy'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe twatumiye profeseri atanazi gahungu umwarimu muri kaminuza ya chicago muri leta ya illinois hano muri leta zunze ubumwe za amerika ikaze mu kiganiro muri isanga profeseri gahungu urakoze cyane mushinga nta edi wema urakoze rwose tubwire cyangwa se gerageza usobanurire abumva radiyo ijwi ry'amerika iyo umuryango w'uburayi bwunze ubumwe cyangwa se ikindi gihugu icyo ari cyo cyose gifashe icyemezo cyo guhagarika inkunga yose cyanyuzaga muri guverinoma mu ngengo y'imari y'igihugu ushatse kuvuga iki porofeseri gahungu
ibyo iyo ibihugu bishyitse kuri iyi ku gufata izi ngingo biragoye igihugu nk'uburundi gifashwa n'ibihugu byo mu buraya mu birenze nkeka ibice mirongo itanu ku ijana urumva biragoye rwose iyo byarenze rero bishyika ko ubwa mbere cyane ubwa mbere amenya ni uko uburundi kuva na kera bwatwawe n'aba bwarabaye koronize ni ku muntu bivuga nabo buraya ni ukuvuga n'ubu rero uburundi buguma buvuga ururimi rw'abanyaburaya ruvuga igifaransa ururimi ruguma rufite rufashwa cyane cyane rwose iyo bishyitse rero biba bigoye mugabo ibyo bimaze gushika kenshi ntawo biraba ngo atangare mu minsi iheze leta zunze ubumwe za amerika zaragize nk'uko nyine mugabo abantu bagaca bavuga bati none ko n'ubundi ibyo bahora bafasha uburundi atakizohinduka ariko rero ubu gihinduye ni uko ubu bizohinduka cyane kuko abanyaburaya bafasha cyane uburundi mugabo ikintu umuntu yoca arabira ko no guca yibaza ati mbega none ubu ibyo bizotera iki bizotuma uburundi bumererwa gute icya mbere umuntu yoca araba rero ni uko kumbure uburundi buzoca bumera nk'uko ibindi bihugu bifatanye n'uburundi ibindi bihugu byaciye bihindura politike zabyo zo kuraba ibihugu byegamiye kumbure uzosanga muri iyi minsi kugira ngo uburundi bugume bubandanya bukora buzoca buja mu bihugu byo by'ubushinwa by'uburusiya ibyo rero bigazoca bituma bigira ingaruke mbi mu burundi no mu mu bihugu byo muri ibyo biyaga bikuru byo muri afurika kuko bizoca bituma haguma hatayengayenze wa ya mahoro abiburaya bashaka kumbure ntaze nk'uko bayifuza ibyo nibyo ntugomba kuvuga kuri ibi bintu umushinga ntayedi hanyuma dogiteri na porofeseri gahungu ah, nagira ngo udusobanurire neza itandukaniro rihari ah, iyo umuryango w'uburayi uvuze ngo uhagaritse inkunga zawo zose ah, wahaga uburundi zinyuze muri mu ngengo y'imari ya leta hanyuma no kuvuga ngo uzakomeza gutanga imfashanyo zigenewe abaturage zinyuze mu miryango idaharanira in- i- i- inyungu Ah, itandukaniro hagati aho ngaho ni irihe Ah, i- ita- biratandukanye kuko hariho ah, leta ya leta administration y'u Burundi irafise ah, irafise amaprograme isanzwe ifise irafise mu ndero irafise ah, ubutunzi irafise iki ivyo rero bintu byose bija muri leta izo ni ah, iyo fashanyo yabica ko izohagarara nk'ubu ntibazogira bati ah, turiko turagira amafaranga y'u- y'indero ah, aya n'aya n'aya azoba avuye muri mu mu burayi mugabo hariho izindi mfashanyo nyinshi ziri mu burundi ah, kumwe abantu bagira ngo hariyo abantu bitwa ba ba kopera hakaba bamwe ba bafise ibyo bakoreramwo bitajanye na leta ibyo byose rero bizoguma ah, bironka amafaranga niko ndavyifuza ivyo rero biba bironse amafaranga nibaza yuko ic'uburundi buzoca leta y'uburundi izoca yibaza no kwibaza ati mbega ayo mafaranga aje turafise ukuntu dushobora kumenya ko yaje canke ataje ko ariko arafasha ibikenewe canke bitagenewe aho rero niho nibaza ah, bizoca bigoranira kuko n'ubundi byari byarigeze kuba bagaca bagira bati bariko barafasha gusa ah, aba- abarundi abarundi bahunze abarundi bamerewe nabi ibyo rero kubera leta idashobora kubimenya bizoca bituma haba utwo tuntu nyene tu tuguma duhungabanya amahoro baba- babaza bati none tumenya neza yuko bariko barafasha ibikenewe bikenewe mu burundi ko ah, leta y'uburundi itazobishobora kubiraba nivyo nobivuga ko abenshi iyo bigenze gutyo bakunze kuvuga ko izo nkunga ahanini nubwo ziba zigenewe igihugu n'abaturage b'icyo gihugu kubera ko zitanyuzwa mu ngengo y'imari ya leta icyo gihe ni nk'aho ah, ah, ibyo bihugu byohereza abahanga babyo kugira ngo bakurikirane iyo mishinga ugasanga ayo mafaranga yo kugira ngo afashe abanyagihugu ahubwo asubira muri abo banyaburayi niko bimeze niko bimeze kuko bari baramaze no kubivuga ah, bati noneho ayo mafaranga kubera badashobora kumenya ingene ariko arakorerwa ingene akoreshwa ashobora noneho si ugusubira gusa mu bany- mu banyaburayi nuko kandi ashobora no gukora ibintu bishobora kuba bihungaba- bihungabanya amahoro mu gihugu twitege ko atariko bizogenda mugabo jewe ico ibibazo nibaza gikuru gikuru gikuru ni uko kumbure leta y'u Burundi ah, izoshitangura kuziraja hanze kurondera abandi bantu batajanye n'uburayi hanyuma rero uburayi baze usubire gutangura kugaruka ah, byatevye bace hatangura kuba umuhungabanyi w'amahoro kandi ibyo twashaka ubwa mbere ari uko amahoro yogarutse mu burundi mbere y'uko duha urubuga abakunzi bacu kugira ngo nabo bagire ibibazo bakubaza porofeseri gahungu ah, iyi ntumwa y'uburayi ishinzwe ububanyi n'amahanga mogherini yavuze ko kugira ngo icyo cyemezo cyafashwe gihindurwe bizasaba uburundi gufata ibyemezo bifatika bigamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu wibaza ko iyi ngingo hari icyo izahindura ku bijyanye n'ibibazo biri mu gihugu mu burundi cyangwa se no kuba leta yahindura uburyo ifata ah, ibintu muri ibi bihe ibyo bintu mbere y'uko biba bari bamaze kuvuga y'uko ah, uraba imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu n'abo basangiye amabanga i buraya bari bamaze iminsi ba- bahura bavugana ni ukuvuga y'uko twibaza y'uko ah, ko bari banatumye baba babakuru b'ibihugu batanu bakaza muri ya- muri- mu Burundi yuko ibyo bavuganye byose yuko bifatanyiriza izi ngingo jewe nibaza yuko ah, hazogira ikivamwo yuko uburundi buzo ubwa mbere ho budashobora gukora habuze ayo mafaranga yose ayo mahera yose rero kugira bashobore kuyakora bazo bazogira ibintu bituma bashobora kubandanya bumvikana kandi umuntu wese ajejwe amahoro yibaza yuko hazogiraho ikivamwo ahandi ho ntibopfa kugira ibintu babita mu rudubi hazogira iki- ikivamwo kandi icyo kivamwo kizogirira akamaro uburundi kizogirira akamaro amahoro kizogirira akamaro abariko baraganira ivyerekeye gu- gutora ah, gutora ibikenewe ku biriko birahungabanya uburundi guhungabanya amahoro- amahoro mu burundi kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi eh, nshimira imana muranyumva
urugo ndabumva ikibazo cyanyu
je nashaka kubaza porofeseri wewe akurikirana icyo kibazo cy'ibyo bijyanye n'imfashanyo none abanyaburaya ko bigira ngo baraduhereza imfashanyo tukaguma n'ubundi turi abanyuma dukenye ku isi hari ico n'ubundi mubona bizohindura naho badufa- tuzoca tuba abanyi- aba mbere se n'ubundi naho baduhagaritse nagire umuco baduhereza kuko turi abantu batoya ibyo ntabyo tumenya urakoze nshimira imana reka dufate na nduwimana mbere y'uko porofeseri gahungu ah, asubiza ibyo bibazo nduwimana mwiriwe
wiwe neza edigwe ikibazo cyawe
ego ndakuramukije edigwe nanjye ndakuramukije rasa ku ngingo ego nda ego ndaramukije n'uwo mutumire muri kumwe Mm.
ego mu gitekerezo cy'uwanje yego
cya- cya kuvu- kuvuga ku byerekeye imfashanyo zose zoba zi- zihabwa uburundi
nyaruka vuba mu ma- vuga mu magambo make cyane turi gufite abantu benshi kuri telefoni Eh, bari bakwiye kura- bari bak- bari bakwiye kuraba Mm.
nka- nka- nk'aba ba- ba- ba- ba- bariko baraduha umutekano baka- bakabima rwose kuko turabye turabye iyi- bamwe bamwe muri leta hariho abantu badurumanya n'aba- n'abandi
Mm.
ntibareba baziha abanyagihugu ba- ba- ba- bagoreye mu rwanda kuko nibo bagowe cyane n'abandi bo baramaze gutunga kuko imfashanyo ntizikwiye aba- aba- bamwe bamwe ariko baradumanya umutekano A- bararu- kungene baba baja- bari mu rwanda b'impunzi A- na- na- naho uburundi bamwe bamwe ni uku- ni kuba bica abanyagihugu gusa ni- bari bakwiye kureka kubaha urakoze nduwimana kuri ibyo bitekerezo byawe turi kumwe kandi na Urakoze.
ndayishimiye ndayishimiye mwiriwe
biriwe neza ikibazo cyanyu
bo ubundi hose ikibazo ni icyiyumviro cyanje mu magambo make bo na- na ego mu magambo ahinnye nyine nashaka kuvuga yuko eh, iyi ngingo ubumwe bwa burayi bufashe mu bisanzwe ni ingingo ito- itoroshye ku munyagihugu muri make amafaranga burayi bwatanga numvise ko ya- yaca aja muri bije ya leta iyo bije yafasha mu guhemba abakozi yafasha no mu migambi inyuranye ya leta aho rero umuntu agiye kumererwa nabi si si leta si aba bariko bagize leta ni twebwe batoyi tuca tumererwa nabi ko ajya amafaranga kumburi yajya muri bijya bintu byatuma dutera imbere acabura noneho urabona amadolari aguma ata agaciro kuri mare ugiye kuri marishe nawe nturonka muri banki nawe udafise konti y'amadevize nturonka amafaranga nibaza bahora aza aza andevize uri amadevize aca tuyabura twebwe rero tubona yuko ari ugufatira amaboko imugongo ahanini si abanyaburayi badufatira amaboko imugongo ahubwo ni leta ni guverinoma ni opozisiyo nayo nyene kuko hamwe hari ari muri opozisiyo haba muri leta hose bategana imitego bategana imitego ku nyungu zayo ku nyungu zabo kuko si inyungu z'abanyagihugu ujya uravuga ngo ejo muri nahazo nzogira abanyagihugu iki mugabo imyaka cumi iraheze imyaka venti iraheze abanyagihugu baguma bamerewe nabi alo je nibaza yuko bogerageza bakumvikana hama akabazo gusa mbaza uwo mutumire none koko iyi ngingo bubirigi donc ah, iyi niyo européenne ifashe niyaguma imeze uko mbona umenga ntivyoroshe ko izisubirako uburundi ko bwari buri mu kibanza cya nyuma bukinye ku isi ubuho buzoca buronka iyihe ntuzi iyihe ha urakoze urakoze cyane ndayishimiye porofeseri gahungu subiza ibyo bibazo byabo bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika Eh, ibyo bibazo birakomeye kuko ah, uwa mbere avuga ati none ko n'ubundi burundi babiri ba- bavuze bati ko n'uburundi bwahora buri ubwa nyuma mu bihugu bya nyuma mu matunga n'ubuho buzombererwa gute Ah, nicyo gituma nibaza abo banyaburaya bagize imigingo batireka ah, turabe yuko tusi- tufashe tuga subiza uburundi nyuma rwose tukabwereka ibizoshika yuko kumbure buzoca buhindura nibaza yuko icyo ari cyo gikuru bariko bararaba ego ndemera nk'uko babivuga yuko abatogorwa muri ivyo o kumbure s'aba leta cane cane n'abarundi abarundi ba ah, batazoshobora ku- kuronka bitoro abarundi batazoshobora kuronka ah, ab- batazo- amafaranga y'ugu- y'imishahara ivyo rero nivyo bigoye cane nico nibaza yuko bariko bararabirako Ah, hanyuma uwa kabiri yavuze ati none ko reka bapfume rero bafasha abo bari mu mu ngiro Ah, nabyo nurumva ni ibintu bikenewe bikarabwa mugabo gikuru gikuru no kuraba bati none ko bari ko bari barafasha uburundi kuraba ibyo byo ku- kuvugana bakazobigira ayo mafaranga ariko arasubira gufasha abanyaburaya aho gufasha abanyafurika none bizoba biteye akamaro akahe Ah, nibaza yuko icyo bizokora kose uko namwe ndabivuga kare bizoku- bizotuma kumbure abaraba imigenderanire ya- y'abarundi no mu makungu kumbure baca baja ahandi hantu kuraba ko boronka iyo mfashanyo kuko iyo mfashanyo turiko turavuga ni niniya cane nibaza rero yuko ababiraba bamaze gutora ahandi hantu ayo mahera azova kandi bikazomera gutyo o, bizoca bituma kumwe ibindi bihugu bi- dufataniye ah, i- biri hafi y'uburundi byabigira bigaca bihindura rwose bati noneho twebwe nubwo gukwemera yuko ah, indero ubutunga bufashwa n'abo bantu b'iburaya ngo turondere ibindi bihugu bishobora kudufasha bizoca rero bituma mu minsi izoza hagira ingaruka mbi mu burundi nicyo nagomba kuvuga cyane cyane
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku cyemezo cy'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe cyo guhagarika inkunga zawo zose wahaga uburundi binyuze muri guverinoma ariko ukavuga ko uzakomeza gutanga imfashanyo zigenewe abaturage zinyuze mu miryango idaharanira inyungu muri studio twatumiye profeseri atanazi gahungu umwarimu muri kaminuza ya chicago muri leta ya illinois kuri telefoni kandi turi kumwe na ndamuremye ndamuremye mwiriwe
mwiriwe neza ikibazo cyanyu
ikibazo cyanjye
ikintangaza ni uko mbe mbe naho boyikata ntibintangaza none hari mu sendeshadejwe muri sendede niba ari umuvugizi gerard nibizi
gerard majambo ndabirabe avuga.
niko yitwa ku majambo ku majambo avuga yo gucyoza yo gucyoza uburayi n'abandi bantu nabo bazi yuko uburayi bwo budufashe bwo buduha ibintu byose ariko akaja babutuka jagweze sinibaza neza yuko yuko yoba bigira nyine yiyumviye neza Kaba- kandi azi ko bwo- ko bwo nyine budutunze ahubwo ico nababwira abo biburaya niba- nibajane nago nibadufate bofatira ku majambo biba yaravuze nukuri ahubwo ntitweza kuronka n'ikintu ahubwo nu- nuko kimwe gusa kenshi bigaruka kuri twebwe abanyagihugu batonya n'ahandi bo n'ama- na- niyo mfashanyo bava ngo izoja izoja ku ba- ku- ku munyagihugu nabo nyine ahubwo nyabo boca bayitwara n- n'abanyagihugu ntibashikire baba bayirungikiye hari ikibazo ufite ndamuremye
ikibazo kiba ni cari ico urakoze turi kumwe kandi na armel armel mwiriwe
mwiriwe ikibazo cyanyu
je ikibazo nagira mbaze Mm.
No-
alo ko- wi- ko eh, abo bo- abo banyaburaya bamaze kudufatira eh, nuse na- bamaze kudufatira ibihano nk'ivyo kuri twebwe abanyagihugu hari ikizogen- ikizo- ikizosubira kuba kiruta ico uko twari turi bisigura ko bivanye n'ubukene twari dufise Ah, ari umva nagira mumenye ti twe buzoguma bumeze uku nyene canke tuzoba ahubwo tuzosubira hasi bu- nyuma gusubira hasi nyene urakoze armel profeseri gahungu ah, armel asa nkaho avuga ngo ugereranije n'uko igihugu cyari kimeze ubukene buri mu gihugu ubukene buri mu banyagihugu noneho hakaba hiyongereyeho iyi ngingo noneho bizagenda gute mu bijyanye n'imibereho rusange y'umunyagihugu oya ibyo kuko namwe ndabivuga kare umushinga ntayo icyo kibazo abajije kira kiraryoshe kandi kirakomeye rwose kuko jewe sinibaza yuko iyo amakungu ashitse kuri iyi migambi yo guhagarika imfashanyo kuri guverinoma yuko bigirira akamaro abanyagihugu nibaza gusa yuko ibyo bizogirira akamaro kumbure um, eh, abanyaburaya basanzwe bajejwe ah, ibyo ah, ubuzi bwo gukora mu burundi Ah, sinibaza yuko umurundi yocaca ngaho ngo aryoherwe ngo hari ico biriko birazanira uburundi ico bizokora ico bizokora ni uko bizotuma abari muri leta y'uburundi bemera ibyo abanyaburaya bababwiye bati rero ubu nimugire um, ah, i- ibyo ku ibijyanye na droit de l'homme nibugire ibijyanye n'ibya dialogue mubigire mubi- mubi- mubitwereke ko mwabyemeye ivyo rero nico kintu kizovamwo umuntu rarazi bizoshikira aba ibizoza ku barundi ibyo nibyo bizofasha ko leta yemera uti twebwe rero twemeye kuzoganira gutyo twemeye yuko aba n'aba n'aba n'aba baza mu biganiro n'ayahandi kuvuga yuko ari ibyo guteza imbere uburundi ntibizoza hanyuma ubu si byo bizoca biza muri iyi minsi kuko muri iyi minsi uburundi abarundi bazomererwa nabi mugabo nihaba mu nyuma hashoboye kuba rero ibyo biganiro bikagenda neza ah, akaze ah, agateka kazina muntu kakubahirizwa nk'uko bikwiye ibyo o- nivyo rero umurundi bizomufasha nico rero umuntu nibaza yuko yari akwiye kuraba aho kuraba gusa yuko muri iyi minsi bazobura amafaranga y'ibitoro bakagira gute mugabo bakaraba ati reka rero turabe mu minsi izoza ni ako gateka kazina muntu kamera neza kurushwa uko kari kameze ni twashobora kuronka ah, abaja kuganira bakaganira ibyo bavuganye bagashobora kubishira mu ngingo ivyo rero nibaza yuko arivyo bizogirira akamaro uburundi Ah, Profeseri Gahungu wigeze kuvuga ngo rimwe na rimwe iyo ibyemezo nk'ibi bifashwe ah, ibihugu bikunze guhitamo gushaka ahandi byakura inkunga Ah, ndibaza ko ushaka kuvuga nk- nk- nko mu bihugu byo- by'Ubushinwa cyangwa se mu Burusiya ese iyo nkunga ziturutse ahandi zitavuye mu muryango w'umuryango w'uburayi ziraramba
ivyo o- ivyo o ni ukubiraba neza kuko ego uburundi bwarakoronijwe n'ab'i buraya mugabo uburundi nabwo aho duteye ubu aho ibihugu biteye ubu uburaya si bwo bwonyene bufise amafaranga uburaya bwonyene si bwo bufise bwifuriza neza uburundi Ah, uravye nk'abandi ni ah, utoraba no hagati hagati hakurya y'uburundi ukaraba u rwanda uku- i- i- igihe bi- bushikiwe n'ama ah, bishikiwe ni- n'ibyashitse bugaca butora no guhindura ururimi rw'i- wa- rwo mu byi- rwo- rwo mw'i- mw'inde- mu ndero Ah, uburundi nabwo rero bushobora guca buja muri ibyo bintu buka aho kurondera yuko abanyaburaya aribo baza gufasha nk'igisoda bagaheza bakarondera abarusiya bakarondera abashinwa noneho nibaza yuko ibyo ni uko tutabivuganye rwose bishobora kuba byaramaze gutangura ibyo rero birashobora ku ah, kuramba iryo ni ijambo rigoye sinzi ko bizoramba mugabo icyo bizotuma ni uko bizotuma abo bagira bati twebwe dufatiye kuri ngingo kugira uburundi buhindure ahubwo baca bavuga bati none ko twebwe tutabona yuko ibyo muri ko muragira bizoduteza imbere bi- hari icyo bizodufasha turigiriye ahandi hantu bati ubu rero ibyo bintu muri ko muragira ni mubigabanye kuko sinzi ko mu minsi ko mu minsi mi- mu minsi iheze byarigeze kuba ahantu abantu baravuga bati ayo mafaranga none ko ariko aragenda ahantu kandi utazi ingene- ingene ariko arakoreshwa bigenda gute nibyo rero umuntu yoraba yuko ah, abantu baja- barazi imigenderanire bazoca bavuga bati twebwe rero ibyo by'ukwemera iby'abanyaburayi bavuze ah, turabyanze ngo ahubwo ngo dukomeze rwose turabe abandi bantu bashobora kudufasha kandi ibyo o- bizoshika kandi ibyo o byara mugabo kibi cyabyo ni uko kenshi bica bituma am, haba ingaruka mbi abantu bagasubira bakajanamwo bagacanamwo ah, abantu ntibamererwe neza kubera baca batangura kuza bari barikekana bati none mwebwe ko mufashwa n'uburusiya mugafashwa n'abashinwa ibyo bariko barabafasha si ibi kandi umuntu no kuraba yuko imigenderanire twamaze kugira icyo twamaze kunga n'ibyo bihugu by'i buraya bimaze imyaka myinshi guca duhebana kuko binibaza ko byoheza bikagorana n'ibyo nagomba gushikako dogiteri gahungu ndabizi ko udafite umwanya uhagije kugira ngo dukomezanye kino kiganiro waba ufite nk'iminota ingahe kugira ngo tube twarangizanya tukureke ukomeze gahunda zawe zindi ego nk'iminota itanu reka dufate jisite kuri telefoni jisite mwiriwe
ndiwe neza ikibazo cyawe ku mutumirwa wacu ari hafi gukomeza izindi gahunda
ego murakoze je nashaka daboro bwa mbere ubwo nashaka kuvuga gatoya kuri iyo ngingo Iyo- iyo iyo- iba wabazaga ikibazo mbere
ego ikibazo nshaka kumubaza bwa mbere ni- na- ni ni- ni nk'impungenge mfise ikibazo gisa nicyo mwari mugiye kumubaza mubaza muti mbega ko eh, ivyo bihugu ati iyo ibihugu hafashwe ingingo nk'izo o, bica bituma vyihutira kurondera eh, ubu- iyo mfashanyo ahandi hantu je nkashaka kumubaza nti none muriko murabona ona uburundi uko bigenda kose bubaho ku munsi ku munsi Eh, eh, kandi ku- ku bushoboka ubwo nyene buca bica bironka nubwo zozovyondera iyo ubwo butu- izo- iyo mfashanyo ahandi hantu none kuno munsi iyo ngingo igiye mu ngiro hanyuma bukaba bugiye kurondera ahandi hantu bushobora kuba bukorwaho ku munsi ku munsi Mu- murabona ko eh, nk'abahinga canke yego mu- mubona uburundi buzoca bubaho gute mu- muri ico gihe kugira ngo busubire buronke ahantu bwiyunga neza eh, ngo busubire bu- buronke ahantu bushobora gukora amafaranga nka- nk'ayo bahora buronka urakoze jisite reka tureke porofeseri gahungu asubize kino kibazo hanyuma tunamushimira kandi kuba yaduhaye kano kanya mu buryo butunguranye kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo ikomeye yafatiwe uburundi porofeseri gahungu ego ah, mushinga ntayo jisite ibyo baza birumvikana Ah, ubwa mbere hoho no kuraba yuko ibiriko birashikira uburundi ntibishitse uyu munsi ibishikira uburundi bitumwe n'ibihugu by'uburayi murazi yuko uburayi bwari bwaramaze kuja muri muri onu bugasaba yuko uburundi babufatira imigambi nk'iyo kandi hari harigeze ibihugu ah, nk'ububirigi aribwo bukuru muri ivyo bintu bwari bwaramaze kuza burasaba yuko imfashanyo yabwo idasubira kuja muri leta gusa igenda mu igenda mu barundi niko babivuga urumva rero ntibwoba ari ubwa mbere uburundi bwaramaze kumenyera kubaho ku munsi ku munsi nibaza gikuru ahubwo no kuraba none ah, umuntu abantu bajejwe imigenderanire mu burundi ibyo baca babiraba gute baca batangura kugira ikintu umuntu nibaza yokwita amadosiye y'ukuja ahandi hantu ukaza kuvuga uti twebwe rero twahora turonka iyi mfashanyo iyi n'iyi n'iyi n'iyi iyi naho muri iyi minsi yari imaze igenda nabi iyo twakura i buraya ubu noneho yose bayikuyeho ubu rero dufashe turonka ayandi manu ntawe ubizi neza jewe icyo nguma nifuza sinoguma ndaba izo ngaruka gusa naguma yuko twebwe na justin n'abariko baratwumviriza bose turabira he- turabira hamwe ahubwo ingaruka nziza zizova muri ibi bintu ko zizotuma kumbure ah, abatwaye leta y'umurundi bisubira ko bati kugira ngo dushobore kumvikana kuko gikuru ni uko amakungu yumvikana Ah, dushobore kumvi kugira twumvikane neza ngo turabe ibintu byose byerekeye agateka ka zina muntu tubyubahirize tubirabe neza ngo turabe yuko ibyerekeye ibiganiro biri hagati y'abarundi bigenda neza hanyuma naho iyo mfashanyo yamaze gufa- na- yamaze kugenda ayazogaruka ntawe uzi ko azogaruka yose mugabo gikuru gikuru si abatwara gikuru si abari muri opozisiyo gikuru n'abarundi gikuru n'abarundi bumvikana gikuru n'agateka ka zina muntu uko gashoboye kugaruka kose uko twoshobora kumara mu burundi abantu bagenda bi- batikeka batikeka abari kumererwa nabi batikeka kwirukanwa mu burundi cyangwa bakagenda kuba hanze batabyifuza ibyo bishoboye kuba uko biza kose nibaza yuko dukwiye kubikeza aho rero kwibaza yuko kwebwo ntabo bihakana mu- aya mafaranga batwaye ni menshi uburundi buzomererwa nabi mugabo bishobora kuvamwo ingaruka nziza kuko icyo tubereyeho ku isi ni ugushobora kumvikana niko dushoboye kubera igituma cyacu igituma turi ngaha ku isi ni ugushobora kurwanira amahoro amahoro tukayagwanira kandi tuyaronse tugashobora kubiteza uko bya- iyo byaciye biragoye uburundi buzogogwa abarundi kumbure bazomara iminsi bamerewe nabi mugabo mu minsi itanu mu myaka itanu mu myaka cumi iza hagize igishobora kubaho kigatuma twumvikana n'amakungu kigashobora gutuma abarundi bumvikana neza bakabona ibyo be- iyo iyo bagiye iyo bariko iyo turiko turagenda nibaza ko arico gikuru tukwiye gukeza urakoze cyane profeseri atanazi gahungu ndabizi wari ufite izindi nshingano zigutegereje ariko tugushimire cyane kuba ubonye kano kanya mu kazi kawe hanyuma ukagira ibisobanuro utanga kuri iki cyemezo cy'umugabane w'uburayi turagushimiye cyane profeseri atanazi gahungu U- urakoze cyane mushinganahe edi rwema baba- abarundi bose abanyafurika bose abakunda uburundi bariko baratwumviriza ndabashimiye rwose nibaza yuko tuzoshobora kuronka amahoro nibaza yuko abarundi bazoshobora kumvikana ibi uko bigenza abarundi bazomererwa nabi mugabo mu miti izoza kumbura amahoro azoba meza Tura- turasubira urakoze arakoze cyane profeseri atanazi gahungu ni umwarimu muri kaminuza ya chicago muri leta ya illinois Ah, ntidushoboye gukomezanya nawe kugera igihe iki kiganiro kiza kurangirira kubera ko yari afite izindi gahunda zimutegereje ariko ntibivuze ko ikiganiro cyacu gihagaze turasaba ko mukomeza kugira icyo- ibitekerezo mutanga cyane cyane kuri iki cyemezo cy'umuryango w'ibihugu by'uburayi gihagarika inkunga zose cyanyuzaga muri guverinoma y'u Burundi ariko ukavuga ko uzakomeza gutanga imfashanyo zigenewe abaturage zinyuze mu miryango idaharanira inyungu kuri telefoni turi kumwe na aniseti aniseti mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe neza ku ijwi rya amerika ego nibaza ko atari ikibazo uza ku- kubaza ahubwo ari igitekerezo kuko umutumirwa wacu agize akandi kazi kamutegereje tanga igitekerezo cyawe
jeni yishyize ikibazo agomba kubaza umutumire ko yagiye urumva gusa igitekerezo cyanjye ni uko izo ngingo zitubabaje ko zizo- zizozingamika abarundi no- n'abarundi kazi bose nicyo gitekerezo nari mfite urakoze cyane aniseti kuri telefoni kandi turi kumwe na aniseti Ani- bosco nako mwiriwe bosco alo bosco
mwiriwe ni mwiriwe yego igitekerezo cyawe
igitekerezo zanjye nari nyifise Eh.
ni uko aba banyeburaya babandanije kutuvohera amaboko imugongo Hmm.
kuko kuko urumva ko basubire gu- gu- gu- ba- bavuze ko bazobandanya gufasha amashirahamwe yigenga kandi ayo mashyirahamwe yigenga nayo niyo yabandanije guhungabanya umutekano abifitemo uruhara byinshi urumva abanyagihugu nta kundi baratunigiye mu menshi nta kundi turi bubigira ariko indumanga irimwo amahoro irutwa n'ibinoboye byinshi birimo imivurungano tuzorya duke turyame kare Hmm. urakoze cyane bosco kuri telefoni kandi turi kumwe na magambi magambi mwiriwe
Iriwe neza muri hehe
ni mu Burundi Bujumbura i bujumbura haratekanye ni amahoro
aya muri na misi hari agahengo twarapoye mu misi heza igitekerezo cyawe rero
igitekerezo iyo ngingo imwe europene yafashe ni uko atabwo twayakiriye neza Hmm.
kuko urabona bamaze guhagarika imfashanyo igaba kuri twebwe abanya- abanyagihugu bato bato kandi bavuze yuko imfashanyo zigenewe abanyagihugu ziguma ziza ntabwo twazibona kuko zica muri leta iyo ziramutse ziza ariko baramutsika bafata ingingo bafata ingingo zerekeza kuri nyabategetsi nyene kuko abanyagihugu ba- tabatari twe tubabonera
ese magambi nkawe ah, uru ubaye umuntu utanga inama haba kuri leta se- cyangwa se kuri abo baterankunga nk'inama watanga ni nk'iyihe
inama natanga ni uko bagerageza uburyo bwose leta bakayiyumvisha ingene yaganira na opozisiyo hanyuma ngira in- agatorwa umuti ku bibazo vyerekeye uburundi ariko gufata ingingo nk'izo nazihohotera abanyagihugu hari abavuze ngo nubwo ayo mafaranga yari ahari ah, abanyagihugu bari basanganywe ibibazo ah, bakavuga ngo kuba bayitwaye nta n'icyo byakemuraga n'ubundi abanyagihugu bari basanganywe ibibazo wowe niko ubibona nawe
ego ibibazo byahari ariko ubu bigiye kunyuka na kare byahari ariko ubu turabona yuko bitagiye koroha nk'akarero nka jewe naba niga muri kaminuza agafashanyo kagiye guhagarara ko nabibona
urakoze cyane magambi i bujumbura kuri telefoni kandi turi kumwe na deo deo mwiriwe neza
mahoro neza uri hehe deo
ubujumbura igitekerezo cyawe
igitekerezo ni uko ibyo bihano bijya gukandamiza umunyagihugu mutoya ariko twe tuhagirira ikibazo kubera nka leta ica ishaka kurondera amahera yahora ironka ayo mahera yahora ironka ica ishaka kuyarondera mu banyagihugu bato bato ugaca usanga nayo bahagirira ikibazo
kuri wowe wumvaga ibintu byakabaye bigenda gute
bumva nta kundi byagera none ko abanyaburaya aribo batanga ayo mahera nabo bakaba bayatanga bakurikije ibintu bavuga barinda gusaba ibikorwa uko bokumvikana bikava mu nzira abanyagihugu bakatora koyo
Ah, umutumirwa twari dufite nubwo atagize umwanya uhagije kugira ngo turangizanye ikiganiro ah, profeseri atanazi gahungu yavuze ko iyo ibyemezo nk'ibi bifashwe akenshi ibihugu bihitamo gushaka ahandi byakura ah, inkunga nawe niko ubibona
ahubwo barateze kubera kuko iyo ugumye uhi- ufise uro- ufise isoko rimwe ukuramo amafaranga bica bituma n'uyo muntu akubwira ko ubushobozi burenze kandi iyo amaze kugira ko ubwo bushobozi naho nyine si byiza
hanyuma nkubaze ikibazo nk'icyo narimbajije magambi eh, uramutse uri nk'utanga inama haba kuri leta cyangwa se ku baterankunga nk'inama wabagira ni iyihe cyane cyane nk'umunyagihugu
inama nk'umunyagihugu ni uko yaba leta yobanza ikaraba eh, ihurikiza ivyo bihano bishobora kuyigirako no ku banyagihugu bayo ubwayo bikenewe ikarondera ayo mafaranga hakiri kare abanyagihugu batarasinzikara hanyuma ku abo bafasha leta nabo nabo nyine bakaraba ntibayisabe amananiza ku buryo na- na- n'ivyo biganiro niyo bobiyikoresha ku nguvu bitabijamwo bitavuye ku mutima bivuye ku gitsure nibaza ko ata mwimbu mwiza wovamwo Eh, ariko ah, Deo ah, uyu muryango w'uburayi bwunze ubumwe nubwo ah, uvuga ko wahagaritse inkunga zawo zose wahaga Burundi zinyuze muri guverinoma urakomeza ukavuga ngo ah, uzatanga imfashanyo zigenewe abaturage zinyuze mu miryango idaharanira inyungu ni ukuvuga ko ayo mafaranga azaza mu gihugu ariko uburyo azamo nibwo buzaba butandukanye
imiryango idaharanira inyungu ego irafasha rimwe rimwe mu mu- mu iterambere ry'abanyagihugu ariko si cyo kimwe n'ibiciye muri leta Mm.
Ni muri leta urumva niho baba babona ibi- ibi- imigambi yihutirwa ibangutse leta ikayishyira mu ngiro
turagushimiye cyane dewo ah, kuri telefoni kandi turi kumwe na thomas thomas mwiriwe alo thomas mwiriwe thomas ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko turi kumwe na niyo nzima mwiriwe
mwiriwe gabanya te- gabanya radiyo yawe niyo nzima
ntangore katagize abanye nta mipaka ego ndakumva igitekerezo cyawe
jewe ikintu iyo nkuru y'inshambuko iratubabaje Mm,
kubona badufatira ibihano atacyo tuzira mm.
igihugu cyacu mu ngo cyaragurishijwe sinzi icyo two turazira jemwe n'abantu badufatanye mu nda kandi ibintu biriko biragenda neza ahubwo hari hageze ko baduha izo mfashanyo nyene hanyuma eh, ibya- ibitariko biragenda neza bikagenda neza kuko abantu barakenye si neza nta kazi kahari mugatubatse imfashanyo urumva ibintu byose bigenda neza
ariko ah, uyu muryango w'uburayi bwunze ubumwe uvuga ko bimwe mu byo bagombaga kuganira na leta y'u Burundi cyane cyane ibyo basabaga leta y'u Burundi gushyira mu bikorwa hari ibyo itigeze ishyira mu bikorwa bikaba ariyo mpamvu bwafashe iki cyemezo
jewe mbona mengo leta yaragerageje ndabona mengo akarahego karabonetse n'i bujumbura ugiye usanga ibintu ari sawa ariko rero gusa icyo nobona no gukusa leta yoshyiramo ingufu nyene bikabandanya bi- bija bifata umurongo aho tufatira ibihano ahubwo bakagira yabo nda- bagafasha abarundi bato bato bakenye aba bose ubona bari baja mu ngorane biteza abanyagihugu
hanyuma nk'icyifuzo cyangwa igitekerezo watanga ubona umuti waba uwuhe kugira ngo iyi nkunga yongere igaruke inyuzwe muri guverinoma y'u Burundi hanyuma ah, iyo mishinga iterwa inkunga na leta y'u Burundi ibe yagira akamaro abaturage
jewe icyo nokangurira leta nuko yofata eh, urugendo igasanga ivyo bihugu yo- hanyuma barakumvikana hanyuma imfashanyo zika- zikongera zikaboneka umurundi aka- a- agafungura neza tukabaho neza izi n'izi nyane zigahagarara kuko nacyo two turagira abarundi twese mbona amengo dufatanye mu ndugu nta ngorane urakoze cyane kuri telefoni kandi turi kumwe na Emmanuel Emmanuel mwiriwe mwiriwe neza Emmanuel
mwiriwe neza hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite
yewe ikibazo mfise ni uko none ayo banyaburayi bahagaritse imfashanyo kubera ata biganiro biriko biraba mu burundi
impamvu bahagaritse iyi- iyo nkunga nk'uko tubikesha itangazo ryabo ni uko hari bimwe mu byo leta y'u Burundi yagombaga kubahiriza ah, bishingiye ku masezerano yitwa aya kotonu ku ngingo yayo ya mirongo icyenda na gatandatu iyi ngingo ahanini ikaba i- ivuga ko ah, uburundi bugomba kubahiriza uburenganzira bwa muntu demokarasi no kubaha amahame ya leta igendera ku mategeko
none eh, mu burundi je mbona umengo agateka ka zina muntu karubahiriza simbona impamvu ka- ayo mafaranga canke iyo ntererano itoboneka
none wowe wifuzaga ko ibintu bigenda gute
je nifuza ko abo banyaburayi bareke guhagarara mu nzira zitari zo bareke guhengamira uruhande rumwe uruhande bahengamiyeho ni uruhe
biragaragara bahengamiye opozisiyo nicyo gituma bari bakwiye kure- kurekura amahera akaza gufasha abanyagihugu kuko bavuze ngo barayahagaritse bisigura ko bakunze uruhande rumwe kurusha urundi ikindi numvise narumvise ko amerika yarungitse amafaranga yo gufasha uburundi ngo ibice mirongo irindwi ngo bizoja gufasha impunzi ngo mirongo itatu bifashe igi- igihugu nkibaza mbega impunzi nizo ari nyinshi gusumba twebwe abari mu gihugu
nibaza ko ibi ibi byemezo nk'ibi ahanini biba bigamije ah, guteza kotsa igitutu igihugu kugira ngo kijye mu biganiro nk'uko aya mahanga akomeje kubisaba nze Emmanuel
none ibiganiro nyabaki erega hari ikibazo twe dufise nk'abarundi kumbwira ngo ibiganiro ndabyumva none bagiranire ibiganiro na bande bagiranire ibiganiro n'abi- n'abahu- n'abahunze igihugu harimo abakubise kudeta bashatse gutembakaza ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu none bazogira ibiganiro nabo gute byo twogiranira ibiganiro bityo ubu abarundi dufite ibiganiro twebwe ubwacu kandi ibibazo by'abarundi ntibizokemurwa n'umuntu uwo ari we wese uretse twebwe nyene abarundi ubwacu turagushimiye cyane Emmanuel kuri ibyo bitekerezo byawe kuri telefoni kandi turi kumwe na Nzeyimana mwiriwe Nzeyimana
ndagize mwiriwe mwiriwe ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu
nagomba gushikiriza igitekerezo nanje mhm
kuri ibi bihano uburayi bwadufatiye komeza
aho twari tugeze vurema ntihaho kudufatira ibihano ahubwo twari dukwiye abo dufasha nk'abarundi rero biratubabaje cyane na cyane cyane umunyagihugu mutoyi niwe biga- bigaruka ko cyari icimbiro cyanjye cyari icyo murakoze urakoze cyane nzeyimana iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twaganiriye cyane ku cyemezo cy'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe ah, gitangaza ko ah, uwo muryango uhagaritse inkunga zawo zose wahaga uburundi zinyuze muri guverinoma ariko ugakomeza uvuga ko gutanga imfashanyo zigenewe abaturage byo bizakomeza ariko ngo binyuze mu miryango idahana- idaharanira inyungu
teta teta nagarutse bazaniye uwanjye nyereka nzira naca nkurikira izo ntambwe tera ugenda nkusiganwa nyemerera intera intambwe untegereze ze tujyane ko nawe najya nagufite eh. uri uwanjye nanjye ndi uwawe ibiduhuza biruta ibidutajya nyemerera ah, ah, ah, ah, ah, nyemerera ah, ah, ah, ah, ah. uri uwanjye nanjye ndi uwawe ibiduhuza biruta ibidutajya nyemerera ah, ah, ah, ah, ah, nyemerera ah, ah, ah, ah. Oh, yeah. Oh, oh, oh. si rimwe si kabiri baduteranya urwo ngukunda si urwo kubeshya uranyura winenguha wawuciye hose utemba radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyo ni indirimbo uwanjye y'umuhanzikazi diane teta ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku cyemezo cy'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe gitangaza ko uhagaritse inkunga zawo zose wahaga igihugu cy'u Burundi zinyuze muri guverinoma iyo nkunga ariko izakomeza ah, ariko igatangwa ku baturage binyuze mu miryango idaharanira inyungu kuri telefoni kandi turi kumwe na ntawuhora ku ngoma mwiriwe iki i- i- igitekerezo cyane
gusa icyiyumviro cyanjye icya mbere na mbere ba- nk'iyo- nkiyumva iyo nkuru ikintu akeneye nangura kuyibaza nibajije ni none ko izo- iyo iyo ngingo bafashe bayifatiye ba- ko bayifatiye ubururu naciye nibaza nk'amajambo leta imaze iminsi ziravuga icyoza abo muri iyi nywero peyene benshi nabigagiye nabizi n'igihugu cy'ububirigi kanini naciye nibaza ko ari iryo shavuge wajya aravuye bumbira baca bagifatira ibihano ikindi naco uburundi ububirigi ntibwari bukwiye kutabusohoka budufatira ibihano kubera turavye i- ingene tubayeho n'ingene badukoronije Bari- bari kudukubitinwa n'ingufu kubera ko baronije turiko turaha twebwe abanyagihugu bato bato ngo turiko turabonera amaba kuko nk'inzara ihari kudufatira ibihano no kureka twe twabona ko vyari co kimwe kinavye kwabwo iyo bavuga bati nibarabe ikintu boshira imbere kugira ngo turabe yuko uburundi bo- bobukura muri iyi manga burimo kuko turabona yuko gushira umunsi intambara turimo isumba isumba iyimirije kuzoba cyangwa yaba- yabaye icyo icyo icyo turajya icyo kintu bawushyira imbere kuri wowe ni iki
ikintu jena agomba gushyira imbere byari ibiganiro bari kudushiramo ingufu bagashyiramo ibiganiro bagaporosa leta ikagira ikiganiro hanyuma tukaraba yuko uburundi bwova muri aka- muri aka kaza k'intambara turimo kuko kuva ibiganiro bikiba kuva aba- imvamakungu baza ngaha bajya abantu bo hanze baza baravuga leta yuko iyo bariko baravugana byose bizoherera ngaho atakintu na kimwe batesera mu nzira urabona ko imyororoko iyo ninze ifata ita umwanzuro wo kugira ngo bafatire igihano kubera babonye yuko leta yaban- yaban- yaban- yagumye umwana atatiriko irashikako atakintu na kimwe iriko irerekana ndetse bazaba utatibaza rero ikintu leta yoba yishimisha yuko ari ibindi bintu yoba yishimisha noneho hamwe yoguma ironka fashanyo bivuye mu bindi bihugu byo hanze igafatwa n'ibindi bihugu noneho inywero peni izoca ibandanya ifasha iki ko ifashe umwanzuro wo kuyifatira ibi- ibihano abo bandi ibyo bindi bihugu bizaba biriko birabifashanyo bira- birayifasha bazoca bayi- bazoca bayifata gute ariko ah, umu- mogherine uyu nu- n'uhagarariye ububanyi n'amahanga mu muryango w'uburayi bwunze ubumwe yavuze ko iki cyemezo bafashwe bafashe gishobora kuzahinduka igihe uburundi buzaba bwafashe ibyemezo bifatika bigamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu ni ukuvuga ko igihe ibyo basaba byubahirijwe iyi nkunga izongerwa izongera irekurwe
twebwe turiko turaraba Mm.
ibyo ni ibintu bifata umwanya uko bizaba biriko bira- uko bizaba biriko birafata umwanya niko ngaho mu burundi ibintu bigenda bihinduka inzara iguma yica abanyagihugu kandi leta kugira izo kwisubire ko bizogorana nuko abandi muri opozisiyo nabo batazoba bize bazaba bari noneho ibintu uko bizaba biriko birayangara hazoba hari kwagukuye
urakoze cyane ntawe uhora ku ngoma kuri telefoni kandi turi kumwe na ntakarutimana mwiriwe ntakarutimana
Biriwe neza ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu
ego e- ego nashaka kuvuga ku byerekeye eh, agafashanyo nari eh, icyo nosaba jewe abo banyakubahwa bari bakwiye kuraba abantu bamwe bamwe bakora ibyaha aribo bafatira ibihano Tura- duhereye ku bantu bavuga nabi bamwe bamwe tu- mu ndongozi tuba- bari bakwiye kuraba ko bafatira ibihano U- imfashanyo zika- zikaboneka ku bwinshi twebwe abanya- abanyagihugu bato bato bakaduha imfashanyo A- a- tuhere nko ku mpunzi za- zahu- zahungiye hanze eka n'izo mu mu rwanda n'izo zo muri tanzania eka n'iz'ahandi bari bakwiye kuziha kabisa turavye a- hari impunzi zigowe ngaha mu burundi n'ahandi bari- ni barako nyene bo- boziha imfashanyo zikwiye ku- kuko kabi- kuko nta kuntu twebwe abanyagihugu twozira abantu bamwe bakora ibyaha
bavuze ko iyo nkunga igenewe abaturage izakomeza kuza ariko itazanyura muri ingengo y'imari ya leta ariko ikazanyuzwa mu miryango idaharanira inyungu
E, oya nubona edi gwema
yego ndakumva we turavye tura- turavye nk'abantu bamwe bamwe turiko turavuga bamwe bamwe bakuru bakuru bakora ibyaha byinshi ba- bica bica ubwi- bica ba- bakongera ba- ba- ba- ba- bakica abanyagihugu nibarako nyene bofatira abantu tugira imfashanyo z'abanyagihugu tu- ziboneka ari nyinshi urakoze cyane ntakarutimana reka dufate umuntu wa nyuma kuri urakoze reka dufate umuntu wa nyuma kuri telefoni niko bambye mwiriwe mwiriwe neza niko bamye
mwiriwe neza Ig- igitekerezo cyane
yego igitekerezo cyanjye ni uko iyo ngingo yafatiwe uburundi cyane cyane leta y'uburundi Eh, umwanya umwe ndumva yuko i- ari ibintu byari byiza ariko uwundi mwanya ni uko ntambona yuko ingaruka mbi igaruka kuri twebwe abene gihugu ariko icyo nosaba gusa ni uko leta nayo yo- yokwemera kuja mu biganiro ikaganira n'abo bitavuga rumwe iretse ntisubire kuvuga ngo nzoganira n'aba cyangwa nzoganira n'aba hanyuma ikibazo nari kubaza umutumire ni uko yamaze kugenda nari kumubaza nti mbega none ni ni nzi i- ayo mashyirahamwe bavuga ko bazocishamo najya nyine dusanzwe tuzi asanzwe ako ah, ava muri biriya bihugu nyene hama ah, nkabaza nti none ubwo biroroshe neza cyane kugira ngo ashikire abenegihugu bose neza ku ku rugero rushimishije urakoze urakoze niko bamye ibyo bibazo byawe turabyumvishije kandi kino ki- eh, iyi ngingo tuzayisubiraho mu bindi biganiro byacu ubwo tuzagushakira ibisubizo kuri ibyo bibazo byawe nshimire inshuti mwese mwari muduteze amatwi nshimire mwebwe mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika